nongeye kubaha ikaze kandi mbifuriza kuguma mu byishiko ikiganiro turagiharira abashakisha babo muri benshi muhamagara mugira muti umuvandimwe wanjye umwana wanjye umubyeyi wanjye maze imyaka makumyabiri mirongo itatu mirongo ine ndetse na mirongo itanu naramubuze none nimumfashe tumushake undi mwihariko w'iki kiganiro murumvamo ushaka umuryango we mu burundi uwushaka muri repubulika ya demokarasi ya kongo n'uwushaka muri uganda ibi birerekana ko ikiganiro agasaro kaburaga ku ijwi ry'amerika kigera kure ko gihoza benshi mugume hafi kuva ku ntangiriro kugeza ku ndunduro y'ikiganiro uwushaka wakumva gushatse cyangwa se ukumva ushakisha uwakubwiye ko ashaka umuryango
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona nk'uko mubizi imwe mu mpamvu zitandukanye imiryango harimo intambara abantu barahunga bagatatana everine ikitegetse atuye mu mujyi wa Leeds mu bwongereza yaburanye na murumuna we dore hashize imyaka makumyabiri n'umunani yuzuye irenzeho iminsi mike kuko baheruka kuvugana ku itariki ya cumi n'eshanu z'ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda nine bombi bari mu mujyi wa kigali umwe ari nyamirambo undi ari gikondo ikitegetse n'ubara inkuru nabanje kubyumvana abantu ko mu bihe myaka yashize ko hari abantu nyine babuze noneho ko ijwi rya amerika rifite iyo porogaramu noneho bakareba ukuntu noneho ngira amatsiko nanjye nkajya njyumva nuko ndavuga rero natwe kubera umuntu wacu yabuze igihe cyose cyaba gishize wenda abaye ariho cyangwa habaye hari umuntu waba yaramubonye akaba yaduha amakuru mbega mbega kuva icyo gihe icyenda na kane nta makuru tugeze tumenya ntabwo nta watubwiye ko yamubonye yapfuye nta watubwiye ngo baramwishe gusa twaramubuze ninde mwabuze ntabwo urambwira uwo ari we uwo yitwa venansiyo nyirahabiyambere ni murumuna wanjye amfite yabuze ate byagenze gute yari acumbitse hariya nyamirambo muri home y'abasaveri nimwe yabaga noneho ubwo hari hari poroje yakoragamo siniba ko ari iyihe minisiteri nuko ariko ubwo jenoside itangira niho yari duheruka kuvugana mbega hagati mbega mbere y'itariki cumi n'eshanu z'ukwa kane kuko twebwe twasohotse muri kigali aho narindi ku itariki cumi n'eshanu twavuganyeho nk'iminsi ibiri cyangwa itatu nuko nyuma rero murabona abantu baragendaga urugenda ujya n'uruza bahunga nyine turategereza ubwo twebwe tugeze imuhira iwacu ni ahahoze ari muri perefegitura ya gitarama ubu ni mu karere ka ruhango ni muri gitarama hahoze muri komine tambwe sekiteri ntenyo ariko ubu ngubu ni akarere ka ruhango umurenge wa byimana akagari ka ntenyo nuko ubwo rero nyine tugeze mu rugo turakuze turategereza wenda ko yazaza nk'abandi wenda bagendaga bahunga nyine bagana mu nce za butare gutyo ntitwamubona turategereza tubura n'uwaduha amakuru ariko se mbere yo kugera ku ntenyo murumuna wawe venansiya uvuze ko nawe yari atuye muri kigali nawe utuye muri kigali we yari nyamirambo wowe utuye hehe ngewe nari gikondo we yabaga nyamirambo icyo gihe se muvugana yakubwiraga ko nyamirambo byifashe gute icyo gihe amfite uwo bari kuvugana ariko twicaranye yari umutante wacu ariko twari kumwe atubwira yuko nyine aho yabaga muri iyo home y'abasaveri hari donk interahamwe zazaga ngo gutwaramo abantu ariko we yari agihari yari akiri avuga ati barimo baraza gutwaramo abantu buri kanya buri kanya ni uko ayo niyo makuru nyuma twongeye mbere yuko dusohoka muri kigali twongeye guhamagara ntabwo telefone zari zacitse
none se nta muntu waba uzi nawe wari muri iyo home y'abasaveri wari hafi aho ngaho nyamirambo kuri paruwasi se wigeze akubwira amakuru ngo akubwire niba murumuna wawe yarahasohotse oya nta muntu wigeze abitubwira kuva muri mirongo cyenda na kane kugeza ubu hashize imyaka makumyabiri n'umunani uvuye i gitarama uko wagenda gutegereza uti yenda murumuna wanjye azankurikira nta gakuru wigeze umenya nta muntu wakubwiye ati naramurabutswe kuva icyo gihe kugeza ku itariki ya cumi na kane reka mbihagarikiraho ntabwo mwongeye kumenya amakuru ye
oya ntayo nta makuru twongeye kumenya uretse iyo telefone nyine mbere ya cumi na gatanu nyine z'ukwa kane niho yavuganye na tante ubwo twari twicaranye nyine atubwira ati barimo kuza gutwara abantu ariko yari agihari yari akirimo nyuma rero nta yandi makuru twamenye
nyuma y'imyaka yose birumvikana ko wakomeje kwibaza uti murumuna wanjye ari he ashobora kuba yarahungiye iburasirazuba ashobora kuba yaragiye mu majyepfo y'igihugu ashobora kuba yaragiye mu majyaruguru ashobora kuba yaragumye mu gihugu ku buryo ubwo ari bwo bwose mbega nta kubera urabona abantu nyuma imirwano irangiye n'iki byose abantu baragarutse cyangwa se n'abapfuye abantu bakajya babwirwa bati wenda n'aba barapfuye byagenze ku nuku ariko we nta muntu ugeze aduha amakuru n'umwe ntawe twabonye ntawe makuru twamenye ariko nicyo nshaka kumenya iyo home y'abasaveri yabagamo abandi bakobwa yabagamo abandi bakobwa yego ariko njye nta muntu waba ukiriho nta n'uwo nari nzi wari urimo kuko nta muntu nzimo wari urimo icyo gihe ntawayitegekaga uzwi ntabwo wigeze uvuga uti n'indi yo home ndi wayitegekaga n'indi muntu wabaga muri iyo home n'indi muntu uzi abantu babagamo ibyababayeho ni bande barokokeye muri iyo home ni bande batikiriyemo ibyo byose hari ahantu handitse hari ahantu hari amateka y'abantu bari muri iyo home ntabapfira gushira ariko ntihabura n'umwe ubara inkuru ku buryo hari umuntu wagombye kuba azi uko abo bana b'abakobwa bari muri iyo home nyamirambo byabagendekeye akaba yatanga amakuru ariko ubu ndimo ndagerageza kuyashakana nawe n'abumva ijwi rya amerika ntazabura umuntu umwe cyangwa babiri bazi amakuru nyamirambo ariko amateka y'ibyabaye mirongo icyenda na kane agenda yandikwa n'abayanyuzemo akandikwa n'abayabwiwe n'abayabonye ku buryo atazasibangana nawe rero venansiya murumuna wawe amakuru ye ashobora kumenyekana ariko ndimo ndagira ngo ngufashe nawe umfashe nta kindi kintu waba uzi utambwiye waba uzi ku irengero rya venansiya mu by'ukuri ntacyo kubera gusa nyine kuko tutamubonye twaratekereje urabona abantu benshi barapfaga bakagwa ku mabariyeri n'ibiki twaravuze tuti wenda buriya yaba yarapfuye se ariko nanone tukavuga tuti ntabwo twapfa kwanzura ngo yarapfuye hari abantu benshi bagiye bahunga bakajya no mu bindi bihugu wenda bakibwira yuko wenda imiryango yabo yaba yarazimye bigatuma badasubiza amaso inyuma abo rero niyo mpamvu nyine naje hano ku ijwi rya amerika wenda ibaye ari mwiyoka ni uko ariko nk'uko mwabivuze mbere amateka arandikwa ntabwo rwose nta nubwo twigeze tunatekereza wenda ko umuntu yajya gushakira bamwe iyo home ariko twumva yuko itakibaho mu myaka yashize yashize yashize avuga se twayabaza nde niba itagihari ni uko byaduciye intege ntabwo byongera tugeze tubijyamo cyane kuko cyane ko twumvise yuko itari igihari venansiya ni umwana wawe aho yaba ari hose niba akiriho ashobora kuba akitwa nyirahabiyambere cyangwa se yarahinduye izina ariko kugira ngo azibuke ko ari wowe ubwo hari akantu muziho venansiya ari umukobwa muremure ubyibushye ariko utabyibushye cyane w'amaso manini yari afite amaso manini cyane kandi yari inzobe yego ubwo ikindi wenda navuga habaye wenda abaye yaba nawe muri home hari bagenzi be baba bariganye ubundi venansiya nyirahabi ya mbere yize muri lise notre dame de sito muri section ya ekonomike ayirangiza muri mirongo icyenda na rimwe ubwo rero nkavuga nti byibura ntihabura na mugenzi we mwaho hose niba yari abashije kuva gusohoka muri iyo home ntihabura wari umuzi waba waramubonye cyangwa se nyine mu bo biganye n'akazi yakoraga yari agatangiyemo vuba nanone ntabwo nakubwira ngo harimo bande nzi nari nzimo mukomoka ku ntenyo yatambwe ya kera mu ruhango nta bantu baho bamuzi waba uzi baba bakiriho baba batwumva muri kano kanya yenda bakazadufasha kumenya niba koko akiriho n'aho yabaherereye nta bantu uzi bamuzi bakomoka aho mukomoka ku ntenyo
abo nzi ni abantu nyine nzi nyine twarababajije abakiriho nabo nta tarasi nta tarasi abo twashoboye kuba twari tuzi nyine nabo barabyibaza nyine nabo nta tarase nta kintu nta inforomasiyo bafite
eveline yego karame igitegetse ndagushimira cyane kuba ufite ubwizige n'umwete n'urukundo cyane cyane rwo kumva ko murumuna wawe venanshi ya nyirahabiyambere yaba akiriho ukaba uje hano ku ijwi ry'amerika kumushakisha nyuma y'imyaka makumyabiri n'umunani mutandukanye ndagushimira ko ukomeje kwizera ko ashobora kuba akiriho bigaragaza urukundo umufitiye ni ugutegereza ndasaba abantu bose bumva ijwi ry'amerika muri kano kanya bashobora kuba bazi uyu mwana w'umukobwa venanse ya nyira habiyambere waba yaramubonye aho ngaho kuri home y'inyamirambo yaba yaramurabutswe ahasohoka se yaba yaramubonye hanze y'igihugu cyangwa se mu rwanda hariho hose niba ari no mu gihugu magingo aya akaba azi ko asigaye wenyine afite umuvandimwe we ubwo rero yazahano ku ijwi ry'amerika murumuna wawe niba akumva mubwire mubwire ufite umunota umwe umunota ndawutanga kugira ngo mushobore kubwira ikibari ku mutima abanyu mukunda ngaho venansiya musuhuza umubwira ikiri ku mutima yego venansiya nyirahabiyambere murumuna wanjye niba ubaye ukiri imana yarakurinze turagutegereje cyane papa na mama baracyariho abavandimwe twese uko wadusize twese twese turahari rwose niba ugihari niba ugihumeka wazagana ku ijwi rya amerika hanyuma tukaguhama nimero yacu ukaduhamagara n'aho waba uri hose imana yadushoboza tukaza kukureba rwose turagukumbuye turagukunda kandi imana ikomeze ikwihanganishe ko ubaye wumva ko wabuze umuryango birumvikana mu byabaye ariko twese turahari papa na mama baragusuhuza baragutegereje twese turagutegereje ngaho rero kumira muvandimwe ni mukuru wawe everine maso maso maso turagutegereje cyane turagutegereje
ngaho rero eveline ikitegetse urakoze kuba uvuganye na murumuna wawe urakoze kandi kuba warizeye ikiganiro agasaro kaburaga ahasigaye n'aho imana ahasigaye n'aho abumva ijwi ry'amerika ahasigaye n'aho ijwi ry'amerika naryo rizakomeza kugufasha gushaka venansiya nyirahabiyambere ngaho gira amahoro murakoze cyane namwe imana ibagirire neza
agasaro kaburaga
muri kimwe mu biganiro by'agasaro kaburaga byahise mwumvise umubyeyi wasize umwana muri repubulika ya demokarasi ya kongo yitwaga zayire akamuragiza abagira neza kugira ngo amuramire turacyashakisha amakuru yo ku kirwa yamusizeho hari undi mubyeyi wari kumwe n'umuhungu we baratandukana umubyeyi agaruka mu rwanda umuhungu asigara muri kongo turi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'itandatu uyu munsi ni murumuna we umushakisha ubuvandimwe ni ikintu gikomeye mbonigaba jean atuye mu karere ka kamonyi umurenge wa runda akagari ka muganza mu mudugudu wa nyagacyama ni kanani daniel yahunze muri mirongo icyenda na kane mu bahungutse ntabwo twongeye kumubona ahunga ava mu rwanda yagiye ryari iyo uvuze ngo yahunze muri mirongo icyenda na kane yagiye ryari yagiye mu ntambaro yo muri mirongo icyenda na kane agenda ahunze nyine nk'abandi bisanzwe ni mu nzu yongeye guhunguka ntabwo yongeye kugaruka mwari mutuye hehe twari dutuye mu murenge wa runda icyahoze ari muri segiteri ya runda mu- mu- muri serire nyagashyamu yahunze wenyine cyangwa se yahunganye n'abandi yahunganye n'abandi yahungana na, na, na data ariko data yamusizeyo ubwo rero yamusigayo ntabwo twongeye kumwongera ku- kumenya amakuru ye yari afite imyaka ingahe icyo gihe ahunga yari afite nk'imyaka cumi icyenda gutyo E, papa wawe yaragarutse amusigayo yakubwiye aho yamusize
Eh, yamusize mu mu nkambi yitwaga ya mugunga
Ya- niwe wahisemo kudataha cyangwa se byagenze gute kugira ngo badatahana papa wanjye ngo yagiye mu- kwa bene wabo i goma agarutse asanga bongeye bara- barahunga niba harabaye intambara muri iyo nkambi ba- muri iyo nkambi babagamo aje aramubura ubwo rero papa we yahise yongera aragaruka mu rwanda we sintuza akandi gace yahise ajya ajya ubwo hari mu wuhe mwaka ibyo ngibyo biba ba- batandukana urawibuka umwaka na byari muri za bibiri bibiri na na cumi na gatandatu hari oya ah, bibiri muri muri- muri mirongo icyenda na kane bibiri na gatandatu
ubwo wabibeshya hagombye kuba bibiri na ari mirongo mirongo icyenda bi- bibiri na mirongo icyenda na gatandatu eh, bibiri na mirongo icyenda na gatandatu ntiba ahubwo ni mirongo ni mirongo icyenda na gatandatu
eh, yego yego Okay. none se kuva icyo gihe batandukana nta kandi gakuru mwong- wongeye kumenya ka mukuru wawe
nta kandi gakuru twongeye kubona rwose ntabwo twakamenye iyi myaka yose makumyabiri n'itandatu ishize ntabwo mwongeye kugera aho mushakira ngo muvuge muti daniyeli yaba yaragiye he yararengeye he
barashakishije abo tubajije bose babaga muri iyo nkambi bakatubwira ngo baramubonye ariko ntibaduha amakuru neza bakavuga ngo baramubonye ngo ba- bahunga ariko ntibatubwire aho yaba yarekeje ubwo rero ntabwo tuzi niba yaba ariho cyangwa yaba atariho uwo muheruka kuvugana wa nyuma wavuze ko yamubonye yababwiye ko yamubonye he yatubwiye ko yamubonye berekeza ngo niba ari muri bambuka za muri za kongo burazavire niko ba- ba- bavugaga ko aribo be- ngo berekezaga none nta muntu wigeze ava muri congo brazzaville ngo akubwire amakuru nta ntabwo wigeze wandika ntugeze uhamagara nta muntu uhari waba uzi aho kanani aherereye nawe rwose nawe usibye ko gusa numvaga radiyo ijwi rya amerika nkavuga ni nzashakisha nimero yawe wenda mbe nakubaza nawe wenda uba wanshakishiriza gutyo ariko uwo nguwo yambwiraga ko yamubonye kandi ngo akiriho ariko uwo muntu nawe kuva twavugana icyo gihe ntabwo yongeye twongeye kubonana nahise ntazi agace yagiyemo nta na nimero ze mfite ibyo byose niba yarakubwiye ko yagiye muri congo brazzaville akaba akubwira ko akiriho birumvikana ko eh, yari akiri muto yari akiri umwana w'umusore ubu ngubu ni umugabo Eh, niba akiriho ari aho muri congo brazzaville azumva ijwi rya amerika azamenya yuko u- umushakisha uri muri we niba kanani daniel akumva amagingo aya, amubwira amakuru eh, yo mu rugo amubwira amakuru y'i rwanda hanyuma umubwire n'impamvu umushaka Mm, kanani daniyeli ni mukuru wanjye ni nanjye mu rugo iwa- iwacu mutoya umubwire rwose namubwiraga yuko yataha niba yaba akiriho akaza papa na mama bariho na bakuru be bariho hari Tugirimana Emmanuel na Sibomana Sitani ba Mukandekezi ba Mukankubana ba Esperance Nyabyenda ba ba Emerita Mukanyandwi bakurikirana hakaza nyirabagwiza charlotte abo bose bariho azatahe mu rwanda nta kibazo yakagombye kuza kuko rwose turamukeneye kandi rwose turamu- turamukunda nubwo twamubuze Mm, mubwire ko njyewe nari nzwi ku izina rya kabuye Ni- ni- niryo zina nari nzwiho niryo yaba nziho cyane kuko mbona izaba jani ni biri mu ndangamuntu yanjye yego ndizera ko akumvise yohani mbonigaba ubwo tuzakomeza tumushake tuzashakira aho turangiye ariko n'ahandi yaba ari hose niba akiriho tuzahamenya nongere ngo ushimire ko warashoboye kwihangana kugira ngo tukubonere akanya hano mu kiganiro agasaro kaburaga kandi wambwiye yuko ukunda kucyumva uzakomeze ujye wumva ijwi rya amerika yego yego namwe murakoze
agasaro kaburaga
niki gituma abavandimwe batandukana bakaburana ntibavugane twakire forodeta uzamutunga atuye mu karere ka kamonyi akagari ka nyamiyaga ariko akomoka mu karere ka ruhango akagari ka gisare umurenge wa kinazi arashaka kubonana na musaza we ndarangisha musaza wanjye duherukana muri igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kabiri bita adiriyane ngarukiye intwari muri mirongo cyenda na kabiri mwatandukanye mute byagenze gute
ni ukuvuga ngo ukuntu twatandukanye ubundi mama yaramubyaye ahita apfa arerwa n'amasenge w'umukobwa amasenge amaze kumurera ashaka umugabo ajya i buruseli mu bubirigi ubwo ahita ajyana uwo mwana ubu ngo yabaye nyine yamwise n'umwana wiwe ni nawe wamureze ni nawe wamuhaye niba ari kuva ari uruhinja
uwo nyogosenge yitwa nde
yitwa mukantwaro deta none se kubona nyogosenge yarafashe musaza wawe akamurera akamwonsa kubera iki ugombye kuza hano ku ijwi ry'amerika umushakisha ntabwo uvugana na nyogosenge
masenge yanze kumumpa rwose pe kandi niwe muvandimwe ngira niwe mwana wankurikiraga sinzi icyo icyatumye amunyuma ariko sinzi impamvu agomba kumuguha uru mwari abana babiri arafata umwana amurera kuki se agomba gufata umwana ngo amuhe undi amurere kandi nawe yaramubereye umubyeyi ntabwo numva icyo ushaka kuvuga aho ngaho njye nabaga kwa nyabakuru ubyara mama nari nkiri umwana yego
ubwo rero uwo mwana umusaza wanjye masenge niwe wamureze habaye ntigabana nubwo batagabanye ariko njye narebe kwa nyabakuru ubyara mama uwo nguwo nawe arerwa aho ngaho ubwo rero amaze muri mirongo icyenda na kabiri baragiye ubwo rero mu kugenda usibye kuba bohereza amafoto gusa nta kindi na nimero ze barazinyimye sinzi impamvu
ariko se kuki udashaka nimero za nyogosenge ngo umusuhuze umubaza amakuru umubaza amakuru ya musaza wawe ibyo ntibihagije umusaza wawe se uramushaka ngo umurere ntabwo ni ukuri narabikoze pe narabikoze
yego mubaza amakuru nawe ambaza ayandi ariko ngeze ku cya musaza wanjye ahita akupa ubwo rero niyo mpamvu nitabaje ijwi rya amerika ariko ijwi ry'amerika ntabwo twivanga mu bibazo by'imiryango twebwe dushaka abantu babuze tukagira imana hari abo tubona tukabahuza n'ababo ariko igihe waba ufite telefone ya nyogosenge muvugana mukagira yenda ibintu mupfa bituma ataguha musaza wawe ibyo simbizi sinabyinjiramo kubera ko umusaza wawe ntiwamuburiye irengero wari urahazi uzi ko ari buruseli mu biryo nk'uko ubimbwira ari kumwe na nyogosenge na nyirasenge wamureza akamwonsa none se forodeta urumva nakumarira iki nkange hano mu kiganiro agasaro kaburaga agasaro kawe ntabwo kabuze aho kari urahazi
ndahaza ariko sinzi amakuru yako rwose ubwo nyine uko byagenze ni uko nguko ubwo nyine nimba bitashoboka nyine nta kundi none se utampishe icyiza cya kino kiganiro ni uko abantu bavugisha ukuri bakavuga byose ni iki cyatumye nyogosenge yanga kuguha musaza wawe mwapfuye iki reka mubwire icyatumye masenge rwose icyo mubwira nicyo kandi ni ukuri
yego kwa masenge ariwe masenge we na papa baburanye isambu no kwa nyabakuru aho nabaga nicyo bapfuye nanjye mbigenderamo papa wawe ari he Eh, papa wanjye yaburanyije isambu kwa nyabakuru ubyara mama ariho narerewe yego
baburana isambu bapfa ibyo ngibyo barangana ni- nanjye ubwo na- nagendeye muri icyo kibare pe
ibyo bigatuma utamenya amakuru ya musaza wawe kubera ibyo yuko bigatuma bitamenya amakuru na musaza wanjye byumve ngo nyari no gushyingirwa ni kwa nyabakuru ubyara mama bashyingiye kandi papa ahari
hanyuma se papa wawe we azi amakuru y'umuhungu we adiriyane ngaruke intwari arayazi arayazi pe iyi arayazi ariko barayanyimye burundurundi
ariko se ubundi ujya gu- kurerwa kwa nyogokuru na diriyane uyu nguyu ajya gutwarwa na nyirasenge kandi Mm.
iso yari akiriho iso nta mikoro yagiraga
amakuru yari ayafite
none se yari afite amikoro abura yo kurera abana agira n'imbaraga zo kujya kuburana amasambu
Va. ni ukuvuga ngo mama yapfuye njye afite imyaka ibiri ubwo rero kwa nyogokuru baba ariho bafata urumva umuntu w'umugabo ntabwo ari gufata umwana w'im- w'imyaka ibiri bashyize n'uruhinja Mm.
ibyo rero by'amasambu byaje nyuma baraburana bapfa ubusa barangana ni aho ngaho byatangiriye pe nta makuru ya musaza wanjye yaba cyakoze ikintu ama ni amafoto yiwe yonyine
none se niba aguha amafoto ukabona aho ageze akura akakubwira ko ari aho wumva bidahagije uba ushaka kumuvugisha wumva ushaka kumubona yo ni ukuri mba numva bidahagije niwe mwana ngira w'umuvandimwe wenyine banyereka amafoto yabaye umuntu w'umugabo afite n'umugore n'abana babiri umva agahinda karanyishe amarira yaranyishe ugeze aho mbwira imana ngo mana mpa gutuza mu mutima ni ryari wumvise noneho ugomba kuvuga uti ngiye kureba aho wandi nashakishiriza kugira ngo eh, nshobore kuvugana na musaza wanjye ku buryo byatumye uza no mu kiganiro agasaro kaburaga ni ryari icyo kintu cyakujemo hashize nk'amezi abiri uriya mwana ari we ubimbwiye
yakubwiye iki yarambwiye ati abantu baburanye babuze ababo barabonana biciye kuri radiyo eh, ijwi rya amerika ku buryo yanambwiye ati uzatege amatwi saa kumi za mu gitondo nimba ari ku cyumweru yambwiye ndagikurikirana icyo kiganiro nkumva uko uko bigenda ku bantu ubwo rero icyo gihe nicyo nabitekerejeho ntangira kugira icyizere n'ibyiringiro ntabwo wigeze wibaza impamvu musaza wawe adiriyani kubera ko aza aho uri ntabwo wigeze wibaza impamvu atigeze agushaka nanjye byaranyobeye nimba bamubwira ko napfuye simbizi kubera ko mbere bajyaga bambwira nkabaza papa nti wampaye nimero za musaza wanjye akambwira ngo aracyari ku ishuri ngo ntabwo abanyeshuri babemera gufata telefone aho arangirije amashuri ubu yarangije amashuri afite umugore n'abana babiri ni umuntu w'umugabo muri make afite imyaka mirongo itatu n'umunani mugenujije mirongo ine muva inda imwe kwa so na nyoko
iyi kwa data na mama pe nijye mukuru akankurikira twenyine uwo papa wawe ari aho ngaho mu rwanda
iyo ari aho mu rwanda ari aho bita ku gikongoro
Ay, ku gikongoro hakora iki
ni umuhinzi Mm.
yemera ko yakubyaye akabyara na diriyani arabi- arabyemera Iyo arabyemera cyane rwose ndi no mu irangamimerere yiwe ariko ntabwo yifuza ko muvugana ntabwo abyifuza rwose sinzi impamvu wowe nta ruhare wagize muri ayo matati yabaye iwanyu ashingiye ku masambu baburanaga no kwa nyogokuru aho warerewe
aya nta ruhare nagize uretse ko nari ndi n'umwana Mm.
Mm, nakuriye aho ngaho gutyo gusa nta ruhare na- oya nta na rutoya nta na mba nta magambo wahavugiye n'ubwo bwose washobora oya kuba ukiri umwana banze nta yaba na rimwe nta na rimwe yararakaje papa oya nta wawe na rimwe nta na rimwe nta na rimwe
uyu mukantwari uko umuvuga ndumva atari umubyeyi gito ni umubyeyi wareze Eh, musaza ntabwo ari wawe umubyeyi gisa n'ukuri yandereye musaza wanjye ndamushima imana izamuha ijuru ryayo Mm, kandi iyo umusabye amakuru arayaguha arayampa ariko akampa y'abana be ariko ya musaza wanjye arayanyima Mm.
iyo mvuze musaza wanjye ahita akupa Eh, ariko se uzi neza ko uwo musaza wawe koko ari mu bubirigi nimba ari mu bubirigi ubwo ni ukuvuga nyine ngo yarangije kwiga amakuru mba numva nimba ariyo simbizi ngo yarangije kwiga ngo akora akazi k'ububanyi n'amahanga ubwo rero nimba ariho yaba akora simbizi reka dutekereze yuko adiriyani ngarukira intwari ari mu bubirigi niba ari no muri ibyo by'ububanyi n'amahanga ashobora kuba ari mu gihugu tutazi aho ari hose ni umunyarwanda mu kinyarwanda aho ari hose eh, agenda n'abanyarwanda bumva ijwi rya amerika wasanga nawe eh, yumva iyi radiyo kenshi ikiganiro agasaro kaburaga abantu benshi basigaye bacyumva kubera ko kibafitiye akamaro tuvuge yuko arimo yumva kino kiganiro akaba akumva mubwire icyo ushaka kumubwira mu masegonda make dusigaranye eh, mubwire icyo ushaka kumubwira ubwo butumwa umufitiye ku mutima iyi myaka yose ishize mutabonana kuva mirongo icyenda na kabiri kugeza ubu ubwo ni imyaka mirongo itatu n'ibiri ishize ni imyaka mirongo itatu ishize mubwira icyo ushaka kumubwira hanyuma dusoze
icyo nshaka kumubwira ndamukumbuye cyane ni umuvandimwe wanjye naramubuze byaba byiza ikintu nifuza numvise n'ijwi ryiwe ngaho rero u- utegereze tuzagerageza gushaka uwo Mm.
nyogosenge mukantwari wambwiye ko atuye mu birigi mu birigi tuzahagera tuzahagera tu rebe ko twamubona tumubaze amakuru ya musaza wawe nitugira icyo dushobora ku- kumenya tuzakubwira um, Eh, nk'uko nabikubwiye ubundi ntabwo tujya mu bibazo birebana n'abantu ku giti cyabo twebwe tureba abantu babuze ariko ndumva kuba batamuguha ngo umuvugane utazi neza niba ari mu biryo cyangwa ahandi niba ariho cyangwa atariho reka tubanze tumenye niba diriyani ngarukiye intwari kuko niba ahari hanyuma ah, nawe tuzamenya impamvu adashaka kuvugana nawe hanyuma ah, tubahuze niba bishoboka Eh, ubwo Yego rero rwose.
tuzakubwira ngaho ukomere eh, warakoze kandi Yego, murakoze.
kwihangana no gutegereza ko kino gihe cyawe kigera kugira ngo ushobore kuvugana n'agasaro kaburaga umunsi mwiza yego murakoze cyane
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege ye shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona nabibabwiye mu ntangiriro z'iki kiganiro turajya mu mpande zose z'u rwanda dukomereze ku waduhamagaye yifuza ko twamufasha gushaka umuryango we uri mu burundi yitwa jean claude wamungu atuye mu karere ka gasabo umurenge wa remera akagari ka nyarutarama umudugudu wa kibiraro ya mbere icyatubye nshaka kuzaho ni uko nta- twageze mu rwanda bamagaye itapfa kandi baka- bakambwira ko tubongera ari umunsi nyine ariwo twabaga mwageze mu rwanda ryari twageze nko muri mirongo icyenda na gatatu mwageze mu rwanda muvuye he tuvuye mu rugombo nyine aho ngaho sobanurira neza wowe wavukiye mu rugombo mu burundi yego na papa niyo avuka na papa wawe ni umurundi
Eh, papa mama akaba yari umunyarwanda mugera mu rwanda muzanywe n'amahoro Ba- amakuru mfite bava kuri ibyo papa yara- ya- ngo yakoraga mu mu nzego za- za za polisi baza kumufunga bamufunze mu mahita aza mu rwanda yigeze mu rwanda mama nawe yitapfa ni ukuvuga ko ubu tuvugana nta papa ugira nta mama ugira nta mubyeyi ufite ntawe nta n'umwe mfite ubu se warezwe nande narezwe na ba mama wacu ba- ba- bakoranaga na- na na mama uje hano mu kiganiro agasaro kaburaga ugenzwa n'iki buri gihe kubera mbakurikiranira bitajya binshika nagize ma- na- na- na- na- na- nagize na- na- nakoresha uko nshoboye kose kugira ngo ndebe ko nabona inomero z'umunyamakuru w'ijwi rya amerika kubw'amahire rero mbona izabagiriye ubusa ndabimusaba nyine ko mwa- mwa- mwa- mwankorera ibyo bintu abasha kumenya niba papa yarapfuye cyangwa se nimba akiriho cyangwa se nimba ari undi muntu wenda u- u- u- waba ukiri mu rugombo kuko hari umumama bavugaga ushobora kuba ari mwene wabo na papa papa wawe yitwaga nde bamwitaga wa mungu kasiyani yari umupolisi ni ni- ngo ari umupolisi
ninde wakubwiye ko yari umupolisi
niko abo ba mama wacu bambwiraga
Ubu se abo ba nyoko wanyu bakureze nta gakuru ke bazi
Ba- bambwiye ko na- na- na- narindi aho bita mu bugarama cyangugu nkakuza mu mujyi wa kigali nyuma rero bakambwira amaze gukuramo injya mbijyemo mbishakishe hahita hazamo uyu mubano mu rwanda n'uburundi nuko nzi ko byibuze bazamfata bakanjyana aho twari dutuye nkareba ko nabona umuryango
ubu se uwo mubyeyi wakureze muracyabana cyangwa warakuze urigenga ntabwo tukibara ko namutaye aho ngaho mu bugarama cyangwa ugunja kuba mu mujyi wa kigali ubu naranashatse mfite abana babiri muri make nimba nkumva neza urashaka kumenya amakuru ya papa wawe
nimba akiriho cyangwa se niba n'umuntu wo muri famiye waba ukiriho tukazabasha kumenya ko bambwira nyine niba papa yarapfuye cyangwa niba akiriho
ni ukuvuga ko muri abo ba ba nyoko wanyu nta n'umwe washoboye kumenya amakuru ye ngo amenye niba yari akiri mu gipolisi niba yarakivuyemo wambwiraga yuko yafunzwe yarafunguwe se nta nta gakuru kandi wigeze umenya amakuru yandi ni uko hari igihe nageze kumva ko ngo aba ahantu bita nyanzarake ariko n'ubundi akaba akiri wenda mu niba ari mu barwanya leta y'u Burundi niba ari umusirikare nimba ari iki ni uko nagumye kugenda mbyumva gutyo gusa ariko numvise ko hari igihe yageze ngo bavuga ngo yaba yaragiye kuba nyanzarake
mama wawe niwe wakuvanye mu rugomba kunyura na bugarama kuzana i kigali
oya mama ya mama yavanye mu rugombo turaza tuba tuba mu bugarama aho bita kumubera mama ahita apfa apfuye rero nanjye nyine ntangira ishakisha ubuzima kugeza ubu nageze n'i kigali bavuga ko ngo yabyaye abana batanu bagapfa akaba ari ngewe usigara ko nta wundi muntu ubwo nta wundi muntu mbese ngira tuvukana ubwo ngaho nyine gutyo wowe wambwiraga yuko umaze gukura warashatse ufite abana yego
ariko nubwo umaze kuba umugabo wumva hari undi mugabo ukeneye mu buzima bwawe uwo ni papa wawe ukumva kutamugira hari ikintu ubuze
cyangwa kuba ntagira uwo natakira muri famiye ya papa ngo mbe nabaza ngo uriya ni mushiki wa papa cyangwa se ni murumuna we gutyo ku buryo niyo nabona umuntu umwe muri uwo muryango wa papa kenshi na kenshi iyo wireba iyo witekereje usanga uri nyakamwe bikaba ari byo bintu bitaguha amahoro
birangira n'igihe abantu babinjurira nyine ugasanga nzenze amarira mu maso ubu ngubu ufite imyaka ingahe ubu tuvugana ubu mfite mirongo itatu n'umunani umugabo w'imyaka mirongo itatu n'umunani aba ari umugabo nyamugabo udakeneye kurandatwa kugira ngo abe yakwijyana yijyane i burundi yigeze aho ngaho mu rugombo yijyane naho nyanza aracu ushatse wajyayo wumva ufite imbaraga zagusubiza mu burundi ukajya gushakisha aho ukomoka inkomoko yawe
rwose mbonye umuntu ubimfashamo ku buryo nagenda nkabaza aho ngaho twari dutuye mu rugombo ngo bahitaga kuri godogodo rwose najyayo ariko nyine ikibazo cyabaye cy'uko nyine kubera ibi bintu by'umutekano umuntu utagiye i burundi ariko mbonye nk'ubushobozi nkabona n'uwamfasha gushakisha uburyo nagerayo niba byangiraho ingaruka nabikora
ubushobozi bwa mbere urabubonye hano mu kiganiro agasaro kaburaga ku ijwi rya amerika kubera ko mu burundi turumvikana mu bugarama wanyuze turumvikana ab'inyanzarake baratwumva ku buryo ndahamya ko ntabwo hazabura umuntu umwe cyangwa babiri wamenya kasiyani wa mungu ni papa wawe ntazabura n'uzamenya ko yabyaye umwana ari we witwa jean claude wa mungu ariko mbere y'uko ugera mu rwanda niyo mazina bazanye mu rwanda cyangwa bazanye amarundi baraguhindurira witwaga nde
ubundi bakundaga kunyita kaseti kubera ko nakundaga kurira cyane ngasakuza ariko abandi bakavuga ngo nitwaga ngo ndimenyeretse abandi gutyo ariko nyine ubwo urumva kubera ko nakuze nta mubyeyi ngo mbwire izina rihamye n'iki ubwo aje narashakisha nyine mboneze kandi nuza irangamuntu nyine y'u rwanda none usobanura ute ko witwa uwamungu jean claude na papa wakitwa uwamungu kasiyani nanjye ku izina rya papa rizahera kuba bavuga kwitwa uwamungu kasiyane noneho ngiye kubatizwa ndavuga mwibyo kashyiremo uwamungu kugira ngo nzajye mura nibuka papa
ni wowe ku bwawe wabihisemo
nta muntu n'umwe wagize anyita izina ngo nahisemo kuvuga ngo nazibagirwe izina rya papa reka nshyiremo izina ryiwe noneho nanjye nishyiraho irindi ry'ibinyarwanda nuko ndabatizwa
mu kanya gasigaye nagira ngo niba ufite imbaraga zo kubikora niba papa wawe akiriho akaba yumva ijwi ry'amerika muri kano kanya fata aya masegonda asigaye umubwira icyo kuri ku mutima nk'umubyeyi nk'umwana rwose ayo masegonda yafate niba kumva umubwira icyo wamubwira nk'ubutumwa bw'umwana ku mubyeyi we
ubutumwa namuha ni uko aba yakiriho akibuka ko mama yitwaga mukagwigema petero nira ari we wari mama wanjye aramutse yumvise iryo zina akaba akiriho yamenya ko umwana umwana babyaranye akiriho ari umugabo nawe amaze gukomera ariko yifuza kumenya uko aho yaba ari harire cyangwa na mwene wabo tukaba twabasha ipfunwe mfite nkariya ko byazava ku mutima ngaho rero ukomere ukomere jean claude wamungu ndizera yuko nugira imana uzamenya amakuru ya papa wawe ndahamya yuko abanyarugombo n'abanyabugarama n'abandi bose bumva ijwi ry'amerika bazi kasiyani uwamungu wahoze ari umupolisi aho ari ntawuhazi ariko arashakishwa n'umwana we jean claude uwamungu ngaho rero ukomere ndagushimye cyane ko waje mu kiganiro agasaro kaburaga nanjye ndashimye ijwi rya amerika imana ibaha umugisha mu kazi mukuru urakoze cyane
agasaro kaburaga
hashize imyaka mirongo ine n'itatu atandukanye n'umuryango we yari atuye muri uganda ari umwana w'imyaka irindwi yitwa florida nyiramahoro atuye mu rwanda mu karere ka gasabo umurenge wa kinyinya akagari ka kagugu umudugudu wa rukingu amateka ya nyiramahoro asa n'amateka ya benshi muri mwe mwumva ijwi ry'amerika mwumve uko yavuye ikibungo akajya ibuga akagaruka mu rwanda akabona n'ubu akiri nyakamwe kandi yaravutse mu muryango mugari nguyu florida nyiramahoro icyo yatumye nza muri iki kiganiro agasaro kaburaga kaburaga ni uko nanjye mfite ikibazo cyo kuba naratandukanye na famiye ya mama muri uganda ku zirindwi n'icyenda kugeza ubu ntashweshwe nongeye kubona noneho nza kumenya ko mufite gahunda yo kuba mwafasha abantu bafite ibyo bibazo none abantu bawe mwatandukanye gute byagenze gute kugira ngo ndabikubwira ni ukuvuga ngo ngewe na mama umbyara twagiye uganda irindwi na gatatu tujya yarasubiyeyo noneho ngewe nari umwana muto afite inda ya murumuna wanjye wankurikiraga ahagana rero irindwi n'icyenda ubwo papa yari yasigaye mu rwanda yaranashatse undi mudamu aza kunzana ngo nze kwiga ngewe guhera icyo gihe irindwi n'icyenda nza kwiga kugeza ubu bw'imyaka nkubwira mfite mirongo itanu nta shweshwe ry'abantu bo muri famiye ya mama yaba mama murumuna wanjye abiwabo nongeye kubona ubwo rero ngize ayo mahirwe menye ko mwebwe mugerageza gufasha abantu gushakisha abana ndavuga nk'iyo yaba umwe byibura mu muryango wa mama nkaba namubona
reka duhere kuri mama wawe mama wawe yitwa nde musa n'abaganwa teopisite
wambwiye yuko mugenda yari atwite murumuna wawe murumuna wawe yitwa nde yitwaga musabyimana nta wundi mwene wanyu cyangwa mwene wabo na mama wawe waba wibuka cyangwa uzi ndabibuka ndabibuka hari basaza ba mama umwe yitwaga wasa undi yitwa kagu bari barafashe amazina y'i bugande noneho barumuna ba mama harimo mwenzikazi hakabamo ni umukobwa na nakato nabo bari barafashe amazina y'uruganda rero ntabwo nibuka none se kugira ngo wowe bakugarure mu rwanda uje kwiga bo basigare byatewe n'iki hari ukuntu ntari narabashije kugenda nsobanukirwa amateka ariko hari umukecuru wagerageje kumfasha ni ukuvuga ngo mama mama agendera inzu na gatatu nubwo ubu nturi mu karere ka gasabo ariko twari dutuye i kibungo yego hari ibibazo byari byajemo nyine bigendanye n'amateka y'u rwanda we agenda ababwiye ko agiye kubyarirayo ariko bimeze nko guhunga aragenda birumvikana ntiyagaruka Mhm.
yaragiye ntiyagaruka hanyuma papa ashaka undi mudamu hanyuma we rero aza kugaruka uganda aje kun- kumfata nk'umwana we anzana ndetse bamera nk'abaparitaje nk'abagabanye mama asigarana murumuna wanjye papa azana jyewe nakubajije izina rya mama wawe ariko sinakubajije irya papa wawe yitwaga nde Buzu- i- ni ukuvuga ngo mama- kugeza papa papa abana na mama Mhm.
yitwaga buzukira hamide ariko aza ko- kwiga mu katolike baramwigisha ahindura izina yitwa jean batiste buzukira jean batiste
I- i- ikibungo mwakomokaga mu kahe ka gace ka kibungo ni ukuvuga ngo ni icyahoze ariko nyine birenga birenga ni hariya mu mujyi ndaharuzi Eh, rireko nyine birenga ubu ngubu bahita mu murenge wa kibungo yego
Eh, ubu se abo bantu b'umuryango wawe ko numva atari bake ko ari umuryango wihagije na n'ubu nta gakuru ka waswa nta ka kagwa nta ka na kato nta ka mwenzikazi nta ka n'amanda abo bose Eh.
nta gakuru kabo jewe nkubwira jewe nkubwira sahije Mm.
nakubwiye ko irindwi n'icyenda aribwo papa yasubiye uganda kumfata kuva icyo gihe kugeza ubu kubera ko noneho nawe yaje gupfa urumva kominikasiyo nabuze icyo gukora kuko navuye ndi umwana reka ngufashe hari abanyarwanda benshi babaye uganda hari abanyarwanda babaye uganda bari mu rwanda hari n'abakiri uganda Ah, hari u- Eh, u- i- i- muri uganda mwabaga mu mu wuhe mujyi
jewe ikintu ikintu ngerageza kwibuka Mm, tuva mu rwanda tugenda twabaye ahantu bita imbarara yego.
ariko baza ku- baza kuhatwimura tujya i kampala ndumva ariko mbizi wagarutse mu rwanda ukiri umwana mutoya ugarukana papa wawe Ni nari nari mfite imyaka irindwi umunani kuko nibwo natangiraga primary Mm.
nibwo natangiraga primaire kuva icyo gihe papa wawe ntiyongeye kubonana na mama wawe buri wese yari yahisemo ubuzima bwe ntabwo ntabwo ntabwo bongeye kubera ko hari hariho inzitizi nyinshi yego n'ubwo ku n'ubwo kuza kunshyikira nk'umwana we niba ntibyafatwaga nko ku kuvuga ko yagiye kuzana umwana harimo ibintu by'ibibazo byinshi nawe ku byo gusubira ita- atigeze asubirayo Mm. uri umudamu w'ijigija Ah, u- umaze gukura ugatangira gushakisha kugira ngo umenye aho abavandimwe bawe baherereye mu bantu bose bakomoka babaye mbarara ba- wagiye ubona baturutse kampala nta n'umwe wigeze Jewe akubwira rero- ati waswa ndamuzi rero rero ukuri kwanjye ngiye kuguha yego ni uku nguku naravuze nti wenda ubwo ntagize amahirwe ngo papa nsubiraneyo cyangwa se wenda nanjye mbashe kuba nasubirayo nakomeje kugira icyizere ndavuga nti ubwo haba ubwo habayeho gutahuka kwa abantu bava uganda bamwe bagaruka mu rwanda nkakomeza kugira icyizere n'ibyo ari byo byose niba niyo haba hari abitabye imana ariko nta- nta bapfira gushira Mm.
komeza kujya muri icyo cyizere ntiwenda hari uzaza ashakisha nk'umwana wabo Mhm.
ndaheba gusa ubu ngubu sinzi ukuntu byagenze ndavuga nti ubu ngomba gukomeza nari nanafashe gahunda kubera ko iwabo wa mama hari muhazi yego ubu na- navugaga nti ntiwafata uwagenda no mu murenge wa muhazi nkagerageza nka- nkabaririza kuko ariho mama yavukaga ntiwenda hari uko byagenda njye nakomeje kugira icyo cyizere ntugira ndabona hari uzagerageza atahuka ashakishe mbona mbona ndahebye reka nkwereke uburyo bundi bworoshye uravuga yuko mama wawe yakomokaga imuhazi yahunze yego bahunga bari bavuye mu mazi hanyuma eh, ash- yashakaniye na papa ariko muri uganda ariko icyo Eh.
nshaka kukubwira ni uko hari abantu benshi nzi bahunze muri mirongo itanu n'icyenda baturuka muhazi bajya uganda abo ngabo Eh.
biroroshye kugira ngo nibumva izina rya musanabaganwa Ryama.
teropisita eh, ukomoka imuhazi eh, bamwibuke Eh, yego uyu murumuna wawe na mande ntabwo iryo zina rifitwe na benshi kumwibuka ntabwo biruhije abantu eh, burya bahera ku mazina byari nka byari nka firino Yego.
ariko iryo yahawe n'umuryango nkiri nyarwanda ni Musabyimana ashobora kuba yararihinduye turagenda tuyafata yose ariko nka mwenzikazi cyangwa se na kato abo ngabo ndabona ni ba nyoko wanyu Eh, na ndetse n'abariya banyokorome kagwa na waswa abo nabo eh, kubavuga hano ku ijwi ry'amerika ni ngombwa kugira ngo umuntu waba ubazi waba uzi eh, kagwa cyangwa se waswa akamenya yuko ari eh, ba nyirarume eh, wa nyiramahoro florida ubashakisha eh, ikindi yego ikindi nibutse yego na- na- murumuna wa mama witwaga manzikazi Mhm.
niba ari uruganda sinzi yakoranaga n'abahinde ahantu bita iginja yego
iginja ayo ni amakuru nabashije kumenya
ayo nayo ni meza kuyadusangiza hano ku ijwi ry'amerika kubera ko i- ijinja ni ahantu naho hari abanyarwanda kandi eh, naho turumvikana muri uganda ijwi ry'amerika rirahagera abantu bazakumva eh, bazavuga bati uwo muntu wakoraga mu bahindi ijinja witwaga amenzikazi ninde Mm, icyo Eh, nzi cyo ni mu bahinde iginja rwose yego
Eh,
none papa wawe yari umuyisilamu mbere y'uko ahinduka akaba umugatolika A- i- abayisilamu yitwaga nabo hamidu yitwaga hamidu nagira ngo nabo tu Mm.
nubwo bwose yitabye imana imana imuhiruko ridashira ariko Eh, abazamwumva bamumenya bakamenya uwo umuyisilamu wari utuye ikibungo birenga wahinduye akajya mu bagatolika akitwa yohani batisita mm?
eh, ibyo nabyo ntabwo muri icyo gihe byakorwaga na benshi papa we yitabye imana bitari kera cyane yego yitabye imana bibiri na kane Mhm.
Eh, yarasengaga mu katolike kuri paruwasi yacu nanjye niho nabatijwe Maba- maze kuva uganda Mm.
ubu nahise nyine nanjye ndatizwa aribwo ngendana na famiye ya mama muri uganda nitwaga frida bari abaporotesitanti yego noneho nje mbatijwe mu katolike biba floride Mm. noneho amakuru mpaye ndumva ah, ahagije eh, kugira ngo Eh, tuyahereho dutangire dushakishe niko dukora tu iyo tumaze gukusanya amakuru eh, turashakisha ariko twifashisha cyane abumva ijwi ry'amerika bumva kino kiganiro agasaro kaburaga nibo badufasha nibo badufasha kugira ngo namwe tubafashe eh, tu- twese tu dutahiriza umugozi umwe wabuze uwe yongera mubone Eh, ndahamya yuko nawe uzagira amahirwe ukabona umwe cyangwa babiri cyangwa benshi eh, ufite umuryango ngize amahirwe mbe mugari.
ku bwanjye ndavuga nti iyo mbonye n'umwe wenda yanshyikiriza n'abandi yego kuko njya ni- njya nicara nkibaza ngo uwo muri abantu barenze hafi batandatu ntabwo nzaburamo umwe nimbona gifasha ntabwo uzaburamo umwe kandi u- bashobora kuba batari kure hari a- mushobora kuba muturanye mutaziranye eh, ndahamya nkomeje yuko ntabwo eh, eh, bizatinduka bona umuryango wawe Eh, igihe kirageze kugira ngo ngusezereho dufate undi eh, ariko se hari icyo wumva eh, ushaka kubwira umwe muri bene wanyu waba ukumva muri kano kanya uhitemo uwo ushaka wabwira mama wawe wabwira murumuna wawe wabwira um, nyokorome cyangwa se eh, nyoko wanyu uhitemo uwo ushaka cyangwa se ubabwire bose ubabwire icyo kuri ku mutima ufite amasegonda mirongo itatu hanyuma dusoze amasegonda mirongo itatu nushaka uyarenze Njyewe, mubyeyi umwe umwe uwo nabasha ku mama njyewe njya nibwira ngo mama aramutse akiriho Mm, niwe wari ufite amakuru menshi n'uburyo yangeraho kuko we aho na yashatse yari ahazi aho umwana we ari nge wenda imana imfashije akaba akiriho byanshimisha ariko umwe byibura wo mu muryango wa mama navuga ngo ni nsaba imana ngo izamurekemo byibura n'umwe kuko saha izi ngizi ukumubwira saha izi usibye umuntu umwe rukumbi utuye ahantu bita ikibungo wo muri famiye ya mama nawe muri kure cyane wavuye tanzania nta wundi muntu mfite muri uru rwanda wo muri famiye ya mama ku buryo numva umwe umwe wenyine nanabona byanshimisha hari icyo byahinduraho byanshimisha mpore uzababona
yego uzababona wabyivugiye ntabapfira gushira
yego kandi ineza ntabwo ihera ndahamya nkomeje Mm.
yuko igihe kizagera amarira warize ukaya ukayahora ukishima nawe eh, yego ntubikinege kandi waravutse umuryango Eh.
mugari nk'ubu Mm.
urumva nabo nabo bafite umuryango batazi ubu ndi umumama ufite abana babiri abakobwa babiri n'abahungu babiri Mhm.
nabo hari igihe bagenda bagira utubazo bambaza kubasubiza bikangora Mm.
urumva ko nabo bagize umuryango wundi babona wiyongera kuri wabo wase byabashimisha byabafasha kwiyubaka Eh, ndakumva Yego.
rwose kandi nongere ngushimire kuba warihanganye n'uyu munsi wihanganye kugira ngo dushobore kuvugana n'ubwo bwose ibirere byari bigiye kudutenguha ngaho rero nkwifurije gutegereza utekanye eh, imana nibishaka uzagira ibyishimo wifuza ngaho ukomere Eh, nanjye ndabashimiye cyane urakoze cyane ngaho ikiganiro agasaro kaburaga ni icyanyu muzajye mugisangiza n'abandi yego murakoze iyi nkuru ya nyiramahoro ukeneye umuryango kugira ngo agire amahoro nyayo niyo dusorejeho ikiganiro cy'uyu munsi nongere nisegure kubo tutatumikiye nk'uko mubizi uko mwanditse niko musubizwa twirinda kugira uwo duhitisha mbere y'undi tubigambiriye mu gihe mutwihanganira ntituzabatenguha ijwi ry'amerika ni mudatenguha naho ubutaha mwari kumwe na venuste nshimiyimana agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse aho uri hose tega amatwi ijwi rya amerika rigususurutse mu ndirimbo mu makuru mu biganiro agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse mu muryango we have been waiting for you, Agasaro. Your family, they are very happy to see again. Your family, they are very happy to hear your voice on the radio. Voice of America, ijwi ry'Amerika rihuza abantu diaspora bavugana ku ijwi ry'Amerika agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse mu muryango
mbahaye ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga ikiganiro mutegurirwa nanjye venuste nshimiyimana hano ku ijwi ry'amerika ikiganiro cy'uyu munsi turagiharira abashakisha